mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema muri repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za leta frdc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi mu gace ka rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru kongo ishinja u rwanda gutera inkunga uyu mutwe wa m makumyabiri na gatatu ibirego u rwanda ruhakana kuri iki cyumweru perezida felix tshisekedi yavuze ko nta gushidikanya na guto guhari ko u rwanda rushyigikiye m makumyabiri na gatatu ariko ashimangira ko bitazamubuza kugerageza kubaka umubano mwiza n'u rwanda ambasaderi w'u rwanda Vincent Biru- vincent karega yabwiye ijwi rya amerika ko nta nyungu igihugu cye gifite mu gushyigikira m makumyabiri na gatatu yemeza ko umubano w'igihugu cye na kongo wajemo agatotsi mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru venuste nshimiyimana ambasaderi karega yasobanuye ko igihugu cye gishyigikiye ko imi- ko kongo n'imitwe yafashe intwaro iyirwanya bikwiye gusubukura ibiganiro by'amahoro
yego hari umwuka mubi kuva igihe eh, repubulika iharanira demokarasi ya kongo yavuze ko kuri yo nta m23 nta rwanda ni ikintu kimwe kandi twe nk'u rwanda tuzi neza inkomoko ya m23 imyaka icyenda ishize ari abantu bavuye mu ngabo za kongo ari abantu bari bafite ibyo basaba ari n'abantu bageze ku rwego rw'imishyikirano na kongo ndetse bagirana amasezerano y'ibyo bagomba gufatanya mu gukemura ariko mu minsi ishize bararasanye cyane ingabo za kongo zahura n'ibibazo zigashaka kubyitirira u rwanda ko abo ba m23 cyangwa makumyabiri na gatatu badashobora kwirwanaho ubwabo badafite gifasha aricyo rwanda kubera ko begereye umupaka w'u rwanda n'uw'i bugande musanga uyu mwuka mubi hagati y'ibihugu byombi uzarangira ute mubona imigenderanire myiza izongera kuboneka gute Ego twebwe nk'u Rwanda turacyakomeye ku nama z'i Nairobi mu rwego rw'umuryango w'iburasirazuba bwa Afurika ndetse no mu rwego rwa- rw'umugabane wa Afurika eh, Africa Union eh, n'ejo bundi eh, Congo u Rwanda habaye ku- kubiganiraho mu nama eh, y'umuryango w'abibumbye eh, y'umutekano aho hose inama muku- nyamukuru ni uko hasubukurwa bya biganiro bya kongo n'abo bafite intwaro n'ibihugu bigize umuryango w'uburasirazuba bikongera bikaganira noneho no mu rwego rwa ya nama y'ibihugu byo mu biyaga bigari ICGLR binyuze ku uwikuriye ubu ngubu ariwe Angola akagerageza guhuza yaranabitangiye eh, umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuyobozi w'u Rwanda baganire urwikekwe eh, ruveho tujye mu bikorwa bifatika by'ubufatanye duharanire twese ko amahoro arambye yaboneka mu burasirazuba bwa kongo ibyo biganiro mukomojeho byatangijwe na perezida w'umuryango umwe bw'afurika bigakomezwa na perezida wa angola ibyo biganiro byageze ku ki ntabwo byari byatera intambwe ni ibintu bishya uzi ko umuryango w'abibumbye inama y'umutekano n'abakuru b'ibihugu ku buryo bw'inama eh, na telefoni bashoboye kuganiraho ibindi bizakomeza haba i nairobi cyangwa muri angola tuzabimenya vuba aha hari abasirikare babiri bavuga ko bafashwe na leta ya kongo u rwanda rukavuga yuko bakuwe mu rwanda bashimuswe abo basirikare magingo aya barihe bazasubizwa mu rwanda bizagenda bite amakuru mfite ni uko baba baragezejwe hano i kinshasa ariko guverinoma ya kongo yemeye ko izabasubiza u rwanda ntibirakorwa ariko twizeye ko ijambo biyemeje rizashyirwa mu bikorwa nta munsi n'umwe ushira hatabaye imyigaragambyo yamagana u rwanda ariko imyigaragambyo ndetse ikwibasira wowe nk'uhagarariye u rwanda aho ngaho i kinshasa ibintu nk'ibyo ubibaho gute ubyakira ute kuntandukanya n'u Rwanda biragoye eh, ni yewe bashyikira ni jyewe uri hafi eh, ariko nanjye nibaza ati ese ibibazo biri mu burasirazuba ah, gukuraho ambasaderi cyangwa guca umubano n'u Rwanda cyangwa ndetse no kujya mu ntambara n'u Rwanda birahita bikuraho ADF birahita bikuraho eh, ibikorwa bya FDLR bya za mayimayi zitandukanye mu gihugu cyangwa se abantu bapfa muri za ituri eh, niwo muti nicyo gisubizo eh, cyangwa ahubwo abanyekongo bashyira ibitekerezo hamwe n'imbaraga zabo hamwe bagafasha inzego z'ubuyobozi kunonosora uburyo abo bitwaje intwaro bazamburwa bagasubiza mu buzima busanzwe eh, ubushomeri bukarwanywa imiyoborere ikaba myiza eh, aho bari abananiranye mu bufatanye n'ibihugu byo mu karere nk'uko byemejwe i Nairobi bigashyirwa mu bikorwa aho guterana amagambo cyangwa se inzangano eh, hagati y'u Rwanda bishingiye gusa ku rwikekwe n'amagambo eh, kandi twaraberetse neza ko nta nyungu bwite dufite mu gushyigikira ibikorwa bya M23 nk'uko nta n'inyungu dufite eh, mu kubasenya eh, kandi bari ku mugambi no ku masezerano y'ibiganiro n'igihugu cyabo ambasaderi Vincent karega uhagarariye u rwanda i kinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane
urakoze nawe venuste nshimiyimana ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twifuje kubaha umwanya kugira ngo mutange ibitekerezo ku mibanire y'ibihugu byombi ni ukuvuga u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo no ku kibazo cy'umutekano muke muri rusange mu burasirazuba bwa kongo ariko mbere y'uko dufungura mikoro zacu kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uri i kampala muri uganda ignatius bahizi ukurikiranira hafi ah, ibijyanye n'iyi ntambara hagati y'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ndetse n'ingabo za leta amakuru atugeraho ni uko imirwano yongeye kubura uyu munsi mu karere ka rucuru Ah, mbere y'uko utubwira uko ibintu byifashe umeze ute aho ngaho i kampala
ngaho ndakomeye meze neza na edi rwema urakoze cyane rero ah, kuri aya makuru ajyanye n'uko ah, intambara yongeye kubura hagati y'ingabo za leta za kongo n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu amakuru ukura ah, aha ku bo muvugana i rucuru bimeze gute
amakuru aturuka muri ako karere cyane cyane akarere ka jomba aho muri za rukiro ah, ndetse no ku mupaka wa bunagana ni uko nk'uko rutange bivuga uno munsi guhera saa kumi n'imwe za mu gitondo abantu babyukijwe n'urusaku rw'imbunda za rutura ruvugira mu bice bya canzu na runyoni eh, no mu bice bihereranye n'umu- ni- ni parike ya virunga Eh, bamwe bavuga ko ari igisirikare cya frdc cyagabaga ibi- eh, ibisasu ibi- ibitero ku ku ku birindiro bya e makumyabiri na gatatu ariko ibyo ntabwo nakwemeza ni u- uwo ari we wabanje kugaba igitero cyangwa uwi- u- u- u- uwagerageza kurwana yirinda ariko ibyo ari byo byose ni uko icyo tuzi habaye imirwano ikomeye ariko amakuru dufite mu kanya ni uko imirwano isa nk'iyahoshe ubu urwo rusaku rw'amasasu aremereye imbunda ziremereye akaba ari ikita cyumvikana cyane kandi nk'aha ku mupaka w'ubunagana um, ntabwo bya- ntabwo byongeye kuba nk'uko byari bisanzwe bimera aho uh, urusaku rw'ama- rw'intambara n'urw'amasasu rwumvikaniraga kure cyane Mm. hanyuma ah, ignatius bahizi nk'uko nari mbivuze ah, iki kibazo cy'ingabo za m makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta ni ikibazo kimaze igihe Ah, uyu mutwe wasaga nk'aho ah, wahagaritse ibitero byawo ku- kumara igihe kinini cyane ubwo batsindwaga ah, mu myaka ishize ariko bongera kubura ibi bitero ah, muri uyu mwaka ndetse no mu mpera y'umwaka ushize impamvu m makumyabiri na gatatu yasubukuye ibi bitero muvugana nabo bakubwira ko ari izihe
Eh, icyo bashingiraho cyane bo ku ruhande rwa e makumyabiri na gatatu bavuga yuko leta ya kongo yanze kubahiriza amasezerano bagiranye nayo mu wa bibiri na cumi na gatatu ayi nairobi Eh, ndetse akanaba ariyo yatumye bamwe baguma hano muri za kampala abandi bakaguma mu nkambi zitandukanye uganda uribuka bamwe bari bahawe eh, ahantu batura mu mu- mu nkambi ya gisirikare ya uganda kugira ngo eh, ba- bategerereza aho mbere y'uko basubizwa muri Yu- muri congo ubwo ah, na uganda bitegereje ko ayo masezerano agiye gushyirwa mu bikorwa ariko ayo masezerano ntiyaza gushyirwa mu bikorwa igihe kiragera bamwe ndetse mu barwanyi bari barahungiye hano baka ubuhungiro ah, mu- mu- muri mu ishyirahamwe rishinzwe gutanga ubuhungiro eh, ribereye impunzi ya HCR na uganda bamwe bahabwa ubuhungiro ariko muri icyo gihe nibuka ko hari nubwo uganda yatangaje ko bamwe batorotse bagasubirayo iyo baturutse ubwo rero nyuma gato byanze kumenyekana ko basubiye mu mashyamba yabo aho mu mashyamba ya virunga aho barwaniraga eh, ngira na bagenzi babo bamwe bagiye bahabasanga hanyuma basukura imirwano bavuga ko ah, kongo yananiwe kubahiriza ya masezerano ariko igihe cyari kiri ku gihe cya perezida kabira ah, joseph kabira nyuma pe- perezida kisekedi yaza ku butegetsi ah, ok, yagombaga ku- nyine kubahiriza ya masezerano nk'uko yasanze ari leta yakoze ariko ah, kisekedi yaje guhamagara ah, ba- bamwe ba M- uwo mutwe wa emventura bamwe abayoboke babo abayobozi bawo baja i kinshasa naho bagira ibiganiro emventura ivuga ko hari ibyo bemeranyijeho i kinshasa na felix sekedi nabyo hanyuma leta ya kongo ntiraza kubyubahiriza so urumva ko bo icyo bashingiraho cyane ko leta ya kongo itubahirije amasezerano bagiranye eh, arimo kugira ngo bazatahe aba- imi- imiryango yabo itahe ive mu buhungiro kandi habeho ivangura rishingiye ku moko muri ako karere ka burasirazuba bwa kongo Eh, aho icyo nicyo bavuga cyo barwanira Ah, ibyo biganiro ukomojeho ndetse n'ibyatangiye mu gihugu cya kenya kwa- bi- bi- bihuzwa na perezida uhuru kenyatta ah, byagaragaye ko perezida Tshisekedi yavuze ko atazicarana n'aba basi- n'aba bamurwanya bo muri m makumyabiri na gatatu ese hari icyizere cy'uko amahoro azaboneka mu gihe impande zombi zitifuza kwicarana
Ah, ukurikije ibituru kuko urabona ibiganiro bigomba kugira ibihagarariye niba afurika y'uburasirazuba abategetsi bo muri afurika y'uburasirazuba barekeye bakavuga ngo basubire ku meza y'ibiganiro ubwo babonye ko ariwo umuti uzaturuka ubwo rero kandi niba leta ya kongo nayo yabonye ko ah, hari ibyo bitaza bitazakora sinamenya ariko bose ubona haba mu muryango w'abibumbye n'akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye haba muri umuryango nyafurika haba muri east african community bose bavuga ko abantu bagomba gusubira ku meza y'ibiganiro kuko urabona ikibazo gisa nk'aho atari um, ikibazo cyo cyo cyo kurwana ngo ki- ngo- cyo cyo cyo kurwana cyo kugira ngo baterana amasasu kigakemuka kuko niba ari ikibazo cy- cy'ivangura rishingiye ku moko niba ayo i- i- bamaze gukora isesengura bakabona icyo kibazo ndibaza ko atari ikibazo cyakemurwa no kubasana kuko ntekereza ko naho M23 yashira uyu munsi ashobora kuvuka undi mutwe icyo kibazo kibaye kidakemuwe akaba rero njye ntekereza ko eh, mu isesengura ahari yenda aba ba- abi- aba bantu ibi- eh, batandukanye imiryango itandukanye yavuze ngo ah, habeho ibiganiro n'ibyo- akantu ibyo bashingiyeho ndumva bari bafite icyo ba- ba- ba- barebye imbere bashaka ko cyakemuka kuko bazi amateka y'aka karere ka afurika y'uburasirazuba nta nta mateka agenda yisubiramo kandi amwe yabaye mabi cyane rero nta n'uwatekereza ko bashaka ngo ayo mateka amwe ya- yabaye mu karere yisubiremo ubwo rero akaba ah, ahari yenda kongo nayo hari icyo yisunze mu gi- kuko nayo ifite ubu- ibyo ari byo byose ifite- nk'igihugu cyigenga igomba kwirinda ifite ukuntu ifite- iteganya ibintu byayo n'ukuntu igomba kurinda imipaka yayo mu gihe rero ibonye ko nubwo haba hari ibiganiro hari ikintu gihungabanyije umutekano wacu igomba kugikemura nk'igihugu kigenga
ignatius bahizi guma kuri telefoni gatoya cyane mu kanya ndakurekura ariko reka nakire umukunzi w'ijwi ry'amerika nyandwi wiriwe neza nyandwi uranyumva
ndakumva ndabumva ndabumva Eh, icyo gusa nifuza gusaba abifuza gutanga ibitekerezo ni ukugerageza kwirinda gukoresha ah, imvugo zicanishamo abantu cyangwa se amagambo abiba urwango tugahera tu- tukaguma ku bitekerezo n'uko abantu babona ibintu bikwiye gukemuka mu gihugu cya kongo igitekerezo cyawe bwana nyandwi
igihe mu isanzwe igitekerezo cyanjye cya mbere
Ndaku- cyo ni usaba mbona hano eh, ndakumva mbese uri hehe
je ndi mu burundi mu mu kayanza ego igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye ikintu cya mbere cya mbere mbona ku bintu bijyanye n'icyo kibazo cya kongo ni uko kwanza kongo kwa- nibanze irabe kwanza igisirikare cyawe burya kongo ikintu cya mbere yari ikwiye gukora yari ikwiye kubanza gutegura igisirikare cyayo icyo ni cyo kintu cya mbere hanyuma ikigira kabiri hano ndakumva komeza
ikigira kabiri ni uko kongo na cyane cyane yoraba ku iyo migwi iri mu gihugu hagati y'abanyamahanga iyo migwi y'abanyamahanga iri indani muri kongo bakarondera uburyo bayirukana hanyuma ikintu kijyanye n'icyo kongo ikunda gusaba ibisirikare by'ibi bihugu bituranye kugira bize kuyifasha kenshi usanga ingorane ibyo bisirikare ntibishobora kumara izo ngorane ziri ngaho muri kongo ibyo bisirikare by'abanyamahanga nuko yonyine yoraba igaku- iga- igahinga iby'icyo gisirikare cyayo akaba aricyo cyirukana iyo migwi naho ubundi gite- ikongo igitegemeye ibyo bisirikare by'amahanga wapi nta mutekano uzigera uboneka urakoze cyane nyandwi ignatius bahizi mu gihe ukiri kuri telefoni uyu eh, nyandwi yaragarutse ku, ku, ku, ku kibazo cya, cy- cya leta ya kongo eh, gusa nk'aho eh, ikunze gutumira ingabo zo mu bindi bihugu kugira ngo zifashe gukemura ibibazo by'umutekano muke Eh, ejo bundi waduhaye inkuru ivuga ko eh, leta ya uganda na congo byongereye amasezerano byari byarasinyanye ajyanye n'uko leta ya uganda iza guhashya umutwe wa adf Eh, nyandwi agasanga gukomeza kongo gukomeza igendera ku, ku, ku ngabo z'amahanga ari kimwe mu bikurura umutekano muke muri ako gace urabivugaho iki
njye ndibaza ko icyo cyakabaye ikibazo gikomeye kuko iyo leta ifashe umwanzuro kugira ngo itabaze burya nta muntu udatabaza urabona eh, na sudani y'epfo eh, mu gihe cyo uh, visi perezida riak machar yari ameriye nabi perezida uriho eh, Salva Kiir eh, Salva Kiir yatabaje uganda ijya iramutabara ibintu bisa nk'ibisubiye mu buryo n'ubu hasa nk'ahari amahoro Eh, ibi- eh, kandi aba bantu eh, ibihugu kongo isaba cyangwa itumira kuza ngo ibafashe rimwe na rimwe kenshi actually usanga ari uko ibihugu bamwe mu bantu barwanira bateza umutekano muke aho ngaho ari abaturutse muri ibi bihugu si ubwa mbere rero kongo ibikoze urabona uganda yageze no kujagaramba kurwanya umutwe witwa roads resistance army uyikurayo urabona kongo ni igihugu kinini gifite amashyamba menshi ubu imitwe yose yishakiye ishobora kujya kwihishayo kandi rero kongo nayo kugira ngo yi- yi- yi- yi- yikorere eh, ibibazo by'ibindi bihugu ndumva atari nabi kugira ngo ibihugu bijye gufasha gukemura ibibazo kuko ibibazo biba byanakomotse muri ibyo bihugu so kandi ubu rero burya mu bijyanye n'am- n'ububanyi n'amahanga ntabwo igihugu kibaho cyonyine hari icyo bita security community cyangwa se umuryango w'i- w'amahoro Aba- a- aka karere kose kari muri iyo community imwe y'umutekano ubwo bivuze ngo umu- ikibazo cy'umutekano mu gihugu kimwe byanze bikunze kigomba kugira ingaruka ku kibazo cy'umutekano mu kindi akaba nariyo mpamvu ngira um, kongo yabonye ko ari ngombwa kwinjira mu muryango wa afurika w'uburasirazuba ndetse igafatanya no gukemura ibibazo urabona mbere yafatanyaga na sadak south african development community Sad- eh, eh, ibihugu byo mu majyepfo ariko urabona ko ka- cyane ibihugu byo mu majyepfo ya afurika bidafite byinshi bidafitanye umupaka na kongo bidasangiye ikibazo ariko urabona uganda u rwanda u burundi basangiye ikibazo na kongo nta kuntu uganda yasinzira eh, ikibazo ki- cya- cya- cya kongo kidakemutse nta kuntu u rwanda rwasinzira cyangwa u burundi ibibazo bya kongo bidakemutse kuko bi- bigira ingaruka kuri ibyo bihugu uko ari bitatu i- birasangiranye ibibazo so ni ukuvuga ngo eh, kongo kugira ngo ifashe- isabe ubufasha ibihugu bijeyo gukemura ikibazo so kugira ngo eh, ku ruhande rumwe eh, ni- ni igihugu kinini kandi gi- gihoramo amahoro make gi- gitera imbere gikeneye ubufasha ku ruhande rwa kabiri iki kibazo ntabwo ari ikibazo cya kongo nka kongo ahubwo hivanzemo n'abarwanyi bava mu bindi bihugu akaba ariyo mpamvu rero numva ko atari nabi kugira ngo ibihugu bibe byajayo gufatanya na kongo ku- kurwanya uwo mwanzi bahuriyeho ignatius bahizi reka nkureke ukomeze akazi mu kanya ndagerageza ah, nzane n'abandi banyamakuru bacu bakurikiranira hafi iki kibazo barimo ngabo vedaste uri ah, muri kivu y'epfo mu burasirazuba bwa kongo ndetse na temistokle mutijima uri ku mupaka hagati y'u rwanda na kongo ariko kuri telefoni dufite thomas wiriwe neza
mahoro cyane ndabaramukije Eh.
ndi tomasi mamagenda ibirongwe rirongwe ni amahoro mu- muri malawi
yego yego Eh, ah, igitekerezo cyawe
ok igitekerezo jewe uko ndabibona ikibazo ntabwo kiri kuri kongo ahubwo n'ikibazo cy'akarere mu gihe mu karere kirangwa ibibazo by'amoko no gushyigikirana baturage politike nziza bakaraba amoko eh, mu karere hadokwamira ibibazo kuko burya tugarutse wanashaka kongo mu karere nta n'ibibazo itera ahubwo akarere niko gateza ibibazo kongo eh, bivanye n'inyungu zo muri ibyo bihugu biba bishaka kugera ko muri kongo hama nk'icyo kongo ikwiye gukora kugira ngo kongo ironke amahoro irakwiye kuraba neza ubu bwoko bw'abanyamurenge bakagira rusansuma bakamenya abanyamurenge bari muri kongo hama hakaba amasezerano hagati y'amaleta agize east africa uburundi u rwanda na kongo n'ubuganda cyane cyane tanzania na kenya bobo niho ibibazo bakunda kugirana na kongo abakunda kugirana ibibazo na kongo ni uburundi na tanzania ni uburundi turito n'u rwanda hamwe n'ubuganda ayo masezerano yari ari kuhajya bagasinyiranira ko atagihugu na kimwe cyemerewe kuvogera ikindi kuko tubirabye nk'ubu turabona ko u rwanda nibwo rusohoka rwose kongo bitwaje ibyitwazo ngira uko twabonye byandikwa nta nta shingiro bifite kongo nibeho nka kongo nimba ari umututsi wo muri kongo n'umukongomani nimba ari umututsi wo mu rwanda ni umukongomani niba ibintu byo gushyigikira muri force negative hagati y'ubwoko bumwe buboneka muri kongo n'ubundi buboneka eh, mu rwanda icyo kinini cyagerwaho mu karere arashobora kuzuba ama- amahoro arambye murakoze ariko ikibazo cya emu makumyabiri na gatatu ntabwo ari ikibazo cy'abanyamurenge abanyamurenge ubundi ubasanga muri kivu y'epfo aba aba aba bo muri emu makumyabiri na gatatu yego bakoresha ikinyarwanda ariko ntabwo ari abanyamurenge
Mbo- tugira nibyo ni ikibazo cy'abanyamurenge cyo nta n'ibyo navuze ko cyane navuze ku kibazo kijyanye n'iki cy'ubwoko ni urwitwazo ni umukenyero wundi mushasha niko genda bibona warabaye kuko byarigeze ko bivugwa mu myaka ya kera abanyamurenge akarwana na- na kongo ibintu biza kuramba haba amasezerano amasezerano atigeze aramata umutekano igeze uzanira kongo ni mu- ni umuvugo mushasha ni umukenyero mushasha wabonetse ariko ikibazo kiri muri regiyo ntabwo ari ikibazo cy'amakimbirane cyangwa ibindi gihagaze ku moko naho bitavugwa neza urakoze cyane tomasi aho ngaho i rongo mu gihugu cya malawi ugira umunsi mwiza
murakoze namwe nk'aho muri amerika mugira ibihe byiza n'abatwumva bose bagira ibihe byiza kuri telefoni dufite kandi na marcel marcel wiriwe neza
mwiriwe neza edi Eh, uri hehe
ndi mu rwanda i kigali igitekerezo cyawe ku bijyanye n'ibibera muri congo
Eh, murakoze igitekerezo cyanjye kubera muri congo ku ikubitiro nabwira abakongomani cyangwa se abategetsi ba congo ko bo ubwabo ikibazo bash- bagomba kugishakira mu maboko yabo bo ubwabo Ut- ushobora kwibaza impamvu mvuze ibi ngibi buriya muri congo monusco imazeyo imyaka irenga loni ingabo za loni zimazeyo imyaka- imyaka irenga makumyabiri ariko ntabwo zagerageje kugarura amahoro icya kabiri noru kivu na side kivu z'ubwazo harimo imitwe igera mu ijana na mirongo ine yitwaje intwaro nk'ubu hano mfite ikinyamakuru imbere yanjye eh, cyateruye inkuru kivuga ko kongo tubona ngo mu burengerazuba bw'u rwanda ari igihugu gikize munsi y'ubutaka bwayo ku buryo umutungo kamere gifite ufite agaciro ka miliyari makumyabiri n'enye z'amadolari y'amerika hafi kungana n'ubukungu bwose bwa leta zunze ubumwe za amerika makumyabiri na gatanu ku ijana by'ubukungu bwose bw'isi eh, amerika ifite muri bibiri na cumi n'icyenda ariko nicyo gihugu usanga n'abakene kurenza abandi bose ya mitwe rero yitwaje intwaro ikikora ni iki ahanini bibaho kubera ko bashaka amaramuko n'icyo kwirira hari aba- abasesenguye bavuga yuko imitwe yitwaje intwaro muri congo ifatanya n'ingabo za leta ya congo mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ahangaha urundi rugero nguha ni uko imodoka ya loni yakoze impanuka muri bibiri na cumi n'umunani eh, yakoze impanuka imifuka yarimo amabuye y'agaciro inyanyagira mu muhanda ndetse hasangwamo n'amafaranga yari agiye gukoreshwa mu kugura andi mabuye y'agaciro ibi ni ibyo ndi gusoma kano kanya eh, ku kinyamakuru igihe icyo nshaka kuvuga aha rero abakongomani bo ubwabo n'abategetsi bayo ntibashakira ikibazo cya cya kongo bo ubwabo imbere bo ubwabo muri bo be kureba hakurya cyangwa hakuno kuko ni gute umbwira ngo ahantu umutwe wa loni umaze imyaka makumyabiri amahoro ataboneka ni gute umbwira ngo igi- birabaye ngo ni kiriya gihugu birabaye ngo ni kiriya gihugu ikibazo ntibakishakemo ubwabo kuko kurandura imitwe ijana na mirongo ine mu ntara ebyiri ntabwo ari ibintu byananiranye kandi si ukuvuga yuko nta bushake babishyizemo cyangwa se mu kimwe ntibareke dutabarane kuko ubu baje muri afurika y'iburasirazuba ariko kugomeza gutunga urutoki umuntu umwe runaka ngo ni uyu nyirabayazana ngo ni uyu nyirabayazana u rwanda rwafashwe nk'insina ngufi buri wese yakwigererayo ariko byose bitewe n'uko ugiye ku butegetsi hari hakurya ahita atoranya imitwe arakorana nayo ya yindi ikayifasha guhiga iyindi ntekereza ko aricyo kibazo kiri muri kongo murakoze urakoze cyane marcel i kigali mu rwanda ugire umunsi mwiza mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turimo turaganira ku bibazo bijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ahakomeje imirwano hagati y'ingabo za leta frdc n'umutwe wa ma- makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi mu gace ka rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru leta ya kongo ikaba ikomeje gushinja u rwanda gutera inkunga umutwe wa m makumyabiri na gatatu ibirego u rwanda ruhakana kuri telefoni kandi dufite umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari muri kivu y'epfo Ah, ni ahantu naho hasanzwe havugwa ikibazo cy'umutekano muke ariko vedaste wiriwe neza
wiriwe neza edi ndetse n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mwiriwe mwiriwe neza cyane vedaste ngabo umaze iminsi nawe ukurikirana iki kibazo cya m makumyabiri na gatatu ah, n'ingabo za leta ndetse n'ingaruka bimaze kugira ku mubano hagati w'u rwanda na uganda ariko ako karere utuyemo ni akarere nako kavugwamo imitwe itandukanye y'inyeshyamba ariko ugasanga uburyo Ah, iyo mitwe ifatwa n'uburyo ako karere gafatwa ntabwo biri ku ntera imeze nk'uko ibintu byifashe ubu ngubu byanatumye igihugu cya kongo n'u rwanda bisa nk'aho bicana umubano aho ngaho muri kivu y'epfo abaturage muvugana iki kibazo bo bakibona gute
Ah, urakoze rwanda edi aho imigwano ibera rucuru n'aho dukorera muri uvira muri siti kivu ni mu birometero bigera kuri magana atanu ariko uh, ingaruka z'intambara ya M23 uh, n'igisirikare cya FARDC kuva bitangira kurwana tariki ya mirongo ibiri n'umunani na tariki ya mirongo ibiri na ga- na karindwi y'ukwezi kwa gatanu hari ingaruka zigenda zigera ku baturage bashinjwa kuba ah, ari bo ba nyiri M23 kandi aho intambara ibera n'aho bari ari mu birometero hafi magana atanu Eh, iyi ntambara y'umuzenturuwa rero usanga benshi abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bakunze kuyibitirira Ah, ndetse ku mbuga nkoranyambaga usanga nabo babigiriramo imbara babigiramo ingaruka aho bagenda bibasirwa bavuga ati babice batore imipanga babice ariko oh, ukurikije amadeklarasiyo agenda akorwa n'abahagarariye amamituwarite ndafata nk'abahagarariye mituwarite ya shikama ah, ni mituwarite y'abanyamurenge y'i bukavu bamaganye ivangurwa bakorerwa kandi emventura babashinja kuba bari gukorana nabo kandi nabo bayirwanya Ah, urugero baravuga ati mu basirikare bamaze gupfa bari gupfiramo harimo abanyamurenge bagwa ah, muri fardese bari kurwanya emventura none ni gute bashobora kwitirirwa iyo emventura Eh, ikibazo gihari ni ugutandukanya M23 n'abantu n'abandi baturage ba- batuye muri aka karere aho intambara iri n'aho bari biratandukanye ariko ugasanga bari kwitirira abantu M23 Eh, eh, gerageza ah, vedaste ah, ku bantu wenda bata- ba- ba- badasobanukiwe eh, n'akarere ko ko- ka kongo cyangwa se uburasirazuba bwa bwa kongo aha ndavuga kivu y'epfo na kivu ya ruguru Ah, nk'uko wari ubikomojeho benshi iyo bumvise emu makumyabiri na gatatu cyangwa se abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda kenshi usanga bavuga ko ari abanyamurenge gerageza usobanurire abakurikiye ijwi ry'amerika itandukaniro riri hagati ya y'abanyamurenge noneho n'aba barwanya ubutegetsi ba emu makumyabiri na gatatu
kugira ngo M23 kugira ngo ntandu ah, mbese abanyamurenge bari mu moko magana ane mirongo itanu ari muri Kongo Ah, kugira ngo mvuze abanyamurenge n'umutwe wa M23 ngo batandukanye nabo byangora umutwe wa M23 M23 i- igizwe n'amoko atandukanye Eh, Makenga u- u- u- Colonel Makenga urimo ni umututsi Bertrand Bisimwa urimo ni umushi Ah, runiga ni umuhavu n'abandi bandi bandi moko agiye atandukanye rero kugira ngo ntandukanye M23 n'abanyamurenge sinabigereranya kuko ni ibintu bibiri bitandukanye ahubwo icyo bashaka na ura- urabona turi kugenda twegereza amatora iyo abantu begereza amatora abanyapolitike rero bagenda bitirira aba iyo bashaka kugira amajwi cyangwa se kugira ngo bagire popularite ni uko bavuga ikintu cyose cyangisha abantu abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se kiba ah, b'abatutsi nk'urugero oh, guverineri w'intara ya kivu ya ruguru karle yavuze yuko badakwiriye kwitirirwa- badakwiriye kwitira emuventi wa batutsi kuko badashobora kwitirira mayima y'abanande cyangwa se bitirire ah, bakatakata nk'abaruba urumva rero si kuvuga ngo emuventi ni abanyamurenge cyangwa se ni abatutsi kugira ngo tubigereranye gutyo byaba bigiye kugorana
Ha- hanyuma se urebye uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ah, marcel mukanya ah, u- u- uri i kigali yatubwiraga ko ah, kongo irimo imitwe hafi irenga ijana isa nk'aho irwanya ubutegetsi aho ngaho mu karere ka kivu y'epfo naho uhasanga imitwe ikomeye nka emu makumyabiri na gatatu
Ah, muri kano karere dutuyemo hari imitwe irwanya ubutegetsi nayo igera hafi hari imitwe yitwaje ibigwanisho igera kuri mirongo urwenda kuvuga ngo iyi ifite imbaraga zimeze nk'iza emuventiruwa byagora iyo mitwe rero yose usanga yishyize hamwe buri yose bafite objectif yabo abandi basanga izindi objectif ariko ugasanga mm, ari imitwe yo mu bwoko bw'abapfurero abanyintu n'ababembe yishyira hamwe mu kurwana n'imitwe iri mu bwoko bw'abanyamurenge kugira ngo uvuge ngo uyu mutwe ngo ufite imbaraga nk'iza emuventiruwa byagorana cyane kuko usanga leta ikoresha imbaraga nkeya kurwanya iyi mitwe iri muri aka karere ka sitikivu
hanyuma nkawe umuntu ukurikiranira hafi ibibazo byo muri ako karere ka- k'uburasirazuba bwa kongo ah, hari abakomeje kuvuga ko leta ikwiye gufata iya mbere kugira ngo ibe yakemura iki kibazo ariko kenshi na kenshi hagiye haba n'ibiganiro bitandukanye ugasanga muri ibyo biganiro nta kivuyemo mubona abo muvugana bavuga ko umuti uzava hejuru
Ah, u- u- ugereranyije n'amakuru tuvana mu baturage basanga ibiganiro ari byo bishobora gutorera umuti ibi bibazo by'intambara ziri muri aka karere k'uburasirazuba bwa kongo ariko basubiza amaso inyuma bagasanga ah, bamaze gukora ibiganiro birenga mirongo urwenda nta kintu na kimwe cyari cyakorwa none bakavuga ati kugira ngo ibi byose bigerweho leta nikora inshingano zayo ah, ikoresha imbaraga zayo kugira ngo eh, amahoro abe yaboneka muri aka karere yumve ibyo abaturage basabwa eh, aba- aba- abahembera inzangano i- ibafunge ndetse iganire n'aba bantu yumve ibyo basabwa kugira ngo babe bashyira intwaro hasi ubuzima bube bwakomeza
Vedaste Ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Kivu y'Epfo nagira ngo ngushimire cyane kandi nkureke nawe ukomeze ukore indi mirimo wakoze cyane
murakoze edi kuri telefoni dufite kandi abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika nabo bifuza kugira ibitekerezo batanga muri iki Please kiganiro enter the reka phone number duhere you wish to dial. Be sure to dial a reka duhere kuri Eli wiriwe neza
niyo cyane uri hehe
kampala uganda ni amahoro
ni amahoro kweri igitekerezo cyawe
Eh, igitekerezo cyanjye mfite Mm.
ni uko intambara ari mbi cyane mu buzima bwa bw'imibereho y'umuntu uwo ari we wese kandi nta muntu umwe ata- yayishyigikira mugabo icyo negura jewe cyane ni ni imvugo ikoreshwa uno munsi kandi yakorejwe muri sahayisi igatera amakimbirane ku isi yo gufata umugwi w'igwana ukawitiza ubwoko kuko uno munsi uri kurarana n'intambara iri ku marezo sosiyo ku mashosho medi urabona yuko ubwoko bw'abatutsi buri kigire cyane gushika n'aho umuntu w'umututsi ubu babifata yuko biri muri ampire byageze no muri ampire nk'ino muri kampala y'uganda uzabumva ngo ngo ampire hima birabyuye ngo umutsi birabyuye umutwe ngo ngo kongo ngo irikiterwa na uganda ngo abahima ngo na- n'u rwanda ngo nibo abatutsi rero muri make iyo umugwi urwana utitiriye ubwoko utavuze ngo ni ubwoko kanaka boreka kuwitirira ikintu cy'ubwoko ikindi nacyo yewe ndi umunyagihugu mutoya simenya cyane ibintu biri aprofondi muri politike mugabo nimba leta y'u rwanda nayo ivuga yuko interahamwe bajya abantu bakoze jenoside mu mu mu rwanda binyegeje muri congo yoca mu nzira ya diplomasi hama bakabatanga kuko aho bari hose ku isi bajya barakira imanza murazi yuko n'abari he mu bufaransa ba- n'abari muri etaje ni bose babazanye bagacibwa imanza ibyo leta ya ko y'u rwanda isubiza ku kibazo cy'intambara ya emuveni turuwa zoca mu nzira ya diplomasi kugira amahoro abe mugabo icyo kuvuga yuko ibintu bobyitije ubwoko ngo nibwo buriko buraterana uku n'uku n'uku ni ibintu byo kugaya cyane murakoze urakoze cyane Eli i Kampala muri Uganda ugire umugoroba mwiza
murakoze cyane namwe kuri telefoni dufite na Gerald wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
turi muri kenya ni amahoro
yego turashima Eh, igitekerezo cyawe
Eh, jewe igitekerezo kibanze ndiko ndaraba ibyamuhari emu ventura Mm.
urabona yuko ari umuhari wiyadukije muri ino minsi ugatera ugasanga ufata rugoma rero niko naraba urabona ko kongo yasisinza u rwanda ko rushyigikira emu ventura biga ndiko ndaraba jeno bihamya Hello?
ndakumva uvuze ko wa- wabihamya
Eh, ubihereye ku ki kuko ndiko ndaraba urabona M23 by'ukuri wari waramaze kuva muri Kongo wari wamaze kwigira kure y'ibisagara mu rwego rwo kuraraba ingufu ujananye ingufu byoroshye si kubera yuko n'abarwasida b'u rwanda bafatiwe hajya muri congo hajya itarisemu de sambere icya kabiri ni uko u rwanda rurashobora kubihatanira kuko ruguma ruvuga yuko ibibazo biri muri congo bikwiye kureba congo yonyine hajya umubanyi amaze kugira ingorane nawe uba utekereza ingorane rero mu nzira ya diporomasi boraba ukuntu boza baravugana ku buryo urabona ko intambara by'ukuri n'indi n'indi n'abana bashyigikira intambara ni ukuri n'abantu batagira umutwe n'amaguru kuko uri kuraraba nka hirya biri kubera muri kirene ni ibintu bihambaye cyane abantu bagapfa abandi bagahunga bagata izabo ni ukuri habaye intambara hasambuka ibintu byinshi
urakoze
ibihugu byacu byahaye ibiyaga binini intambara twari twamaze kuyisitira urabona hari intambara zabaye mu burundi burundi nta ntambara zose ushobora kuhaba n'ibyo nzi n'ibyo mpamya urabona ko atari iyo migwi yo muri congo ihungabanya guhubanya mu burundi no muri za uganda nta handi benshi bavuga ibihugu abaperezida begereye congo bariya badezinge sungwesore n'abo burundi n'aba kigali no muri uganda nyene eme na kenya boza agafashanya kugira ngo iyo miguru bayishyire muri kongo kuko kongo uri kwaraba isha niyo amaze kurengerwa n'ubucuti iyo migwi kuko uri kwaraba jewe siko mfite imyaka myinshi yavutse mu za mirongo no za mirongo icenda twagiye twisoma yuko yuko iyo migwi muri kongo yavutse hakiri kare itaguma itera akajagari rero turiko turaba kongo dufata ukuri yitunganye nawe akunda na nyene ifise uburyo bimburi izahabi igafata imitungo myinshi dukuvuga uburyo bwinshi mu amafinansoma ikasira mu gisoda ku buryo biriko yijyamigwe kandi bamaze kubikora uko vy'ukuri vyokunda uriko baravuga abaturage bo muri kongo ubu hariho imigwi yamaze kugira nte kwiheba ikaza muri iyo migwano hagira nte kubera iki ngira yabo yamaze kubona yuko ubwayo bwaheze benshi oye ubona n'igihugu amaze kugumuka bagafata ibigwanisho antake perezida nawe ntuba uri umuntu worohewe bisaba yuko wifatanya ababanyi bawe kugira ngo ufashe kurwanya uwo mwasi rero namwe murakoze kuduha akanya ku ijwi rya amerika urakoze gerard nawe aho ngaho mu gihugu cya kenya ugire umunsi mwiza radiyo ijwi rya amerika ndakumva
n'ikindi makuru mwoza muraraba kugira ngo nimba mubona yuko bishoboka kugira ngo ibiganiro naga namwe zo barafise uruhara muri muri yangire tera bashobora batanga ibiganiro bituja n'igihugu baturiya namwe rero urabona ko muri donc muri nkinza igira gatatu donc le media le media c'est vraiment de bon donc une grande importance donc dans l'ingérence donc comment on peut dire donc en général ni nayo mpamvu ntangira iki kiganiro nasabye abo dutumira cyangwa se abo duha ijambo kwirinda gukoresha amagambo ashobora kubiba urwango mu baturage urakoze cyane gerard
okay okay muramu kuri telefoni dufite na tumusime wiriwe neza
ni neza bwana edi rwema uri hehe
nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa nisabwa abduru umunsi uvugana ndi kigali yego igitekerezo cyawe
bwana edi nimba gerard akiri ku murongo hari akantu ntasobanukiwe neza kandi bamusubirishijemo ariko ntabwo nabyumvise arahamya yuko bari abasirikare b'u rwanda bafatiwe muri congo bari bagiye guhungabanya umutekano wa congo bamusobanure kuri ako kantu mbona uba utangira ku ngingo yawe ntabwo ntabwo tumufite kuri telefoni ariko ibyo yavuze ni ibitekerezo bye kandi afite uburenganzira gutanga igitekerezo uko yumva ariko bitavuze ko ibitekerezo bye bigomba kuba ari ukuri wakomeza oke murakoze cyane so nagira ngo nanjye wenda nanjye mubwira azagende ajye hariya muri satara afurika ahantu muri kabo derigado aho ni muri mozambique byari bimaze gukora abaturage baho birazwi azajya za sudani azamenya amakuru yaho kandi n'andi akeka yafite u rwanda nta so njyewe ntabwo ndi umunyapolitike nta nubwo nanabishobora ariko tugendeye ku bitekerezo u rwanda u rwanda ntabwo rufite muri mozambique u rwanda ntabwo rufite abasirikare bo kujya gutera igihugu runaka bakibuza amahoro n'umudendezo so u rwanda ruhora ruhoranyira iki amahoro niyo mpamvu twebwe mu rwanda turi amahoro pe ni nayo mpamvu tugomba no gusagurira ibindi bihugu bitayafite tukajya kubungabunga y'amahoro ibyo ngibyo ibikorwa birivugira so nagira ngo ntangire njyewe ndi umwana mutoya pe ndi umwana muto ariko navutse numva ibibazo biri muri congo muri congo ku bwa joseph kabila ibyo bibazo byari birimo so aho joseph kabila aviriyeho bwana antoine kisekedi ibyo bibazo byarakomeje njyewe rero ndareba ikibazo ikibazo kiri hagati ya congo kongo ubwayo nta muntu uturutse hanze nta nkunga z'amahanga zindi zikenewe kongo ubwayo niyo igomba kwishakamo igisubizo sibyo kuko nta kuntu ngewe wowe edi ntabwo nzaza kumenya iwawe nimba waba uraye utabivuze sibyo ntabwo nzamenya ngo edi nta mazi yo kunywa yararanye nta buri kimwe cyose wowe ubwawe ni wowe ugomba kwishakamo igisubizo kuko uri umugabo muri urwo rugo nta mugabo wo hanze uzaza kukuyobora mu rugo rwawe ntabwo nzaza kukubwira ngo edi ryama gutya cyangwa se indyo imeze gutya wowe ubwawe di ni wowe ugomba kwishakamo iki igisubizo kuko uri umutwe w'iki w'urwo rugo ikibazo cya kongo nimba monitwo imazeyo iriya myaka irenga ayo mahoro ibyo biganiro bahora bajyamo na n'ubu nta kintu biratanga kubera iki kongo izi mvururu zayo ndahamya yuko abategetsi ba kongo nabo ubwabo baprofitiramo ahubwo babaye bake barusahurira mu nduru sibyo nimba iyo mitwe yitwaje intwaro imaze iyo myaka yose ntungwe no kumva ngo perezida aravuze ngo nta mwanya afite wo kwicarana n'abo bamurwanya ngo baganire kubera iki kubera iki nimba yumva yuko ashaka amahoro koko ni kuki atakwicara nabo ngo bakorane ibiganiro bakorane ibyo biganiro ni kuki batumva ko icyo abaturage ba kongo basaba ubuyobozi bwa kongo noneho n'abayobozi ba kongo ubwabo bagira ibyo iki icyo basaba abaturage ahubwo buri umwe bose bari gucengacengana so ndabona renge ikibazo cya kongo nta niyo papa paul wa kangahe yaza n'uyu nguyu uriho n'uzaza kongo ntikicara ngo yishake n'igisubizo na papa ubwe ntabwo ikibazo cya kongo yagishobora urakoze urakoze cyane urakoze cyane ibitekerezo byawe birumvikanye kandi urakoze kugira uruhare muri iki kiganiro nawe ugira umunsi mwiza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni kandi dufite umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokire mutijima akaba ari mu karere ka rusizi ku mupaka w'u rwanda na congo temisitokire mutijima ejo bundi aho ngaho hafi y'aho utuye mu mujyi wa bukavu muri kivu y'epfo hanabaye imyigaragambyo yo kwamagana u rwanda n'ubutegetsi bw'u rwanda bavuga ko bushyigikiye umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ku bijyanye n'ingaruka uyu mubano umaze kugira ku baturage cyane cyane bari basanzwe bahahirana aho ngaho umwuka wifashe ute
kugeza ubu edi unabigarutseho ko ku wa gatatu ushize habaye imyigaragambyo yo kwamagana u rwanda n'ubutegetsi bwarwo uyu munsi wa none rero abantu barambuka baragenderana hagati ya bukavu na rusizi ariko bigaragara ko umwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu byombi wakuruye igisa n'urwikekwe hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo ndavuga aha mu baturage basanzwe naguha urugero nk'abacuruzi bato bambukiranya imipaka ba hano mu rwanda iyo muganiriye bakubwira ko nubwo bambuka bakajya i bukavu ariko bagenda bikandagira batinya ko bahava bagirirwa nabi ibyo rero bigaturuka ahanini ku mvugo bavuga ko bumva na bagenzi babo b'abanyekongo bababwira ko igihugu cyabo cy'u rwanda aricyo gikomeje kubabuza umutekano iwabo bityo ko batakabaye bo baza kwisanzura muri icyo gihugu cyabo nk'ubu hari nk'abo twaganiriye bambwira ko impushya zo gukorera ku butaka bwa kongo nk'abacuruzi bato bambukiranya imipaka bari barahawe nyuma y'aho kwambukira ku marangamuntu bihagaze izo mpushya ubundi zimara umwaka zikaba zigura hagati y'amadolari mirongo itatu n'atanu na mirongo ine y'amerika ni ukuvuga ibihumbi bibarirwa hagati ya mirongo itatu na bitanu na mirongo ine mu mafaranga y'u rwanda ariko uyu munsi wa none baravuga ko bageze ku ruhande rwa kongo izo mpushya barazamburwa bababwira ko bazitesheje agaciro badashaka ko bazongera kugaruka muri congo ibyo rero ni ibikorwa ku baturage ni abacuruzi bato bato bamwe bakora ubucuruzi bwo kuzengurutsa ibicuruzwa ariko ku bacuruzi bafite amaduka manini n'ibikorwa binini byagutse i bukavu bo nta kibazo viza zabo nta kibazo zifite barambuka ahandi muraganira bakakubwira ko hari n'ubwo bamburwa rwose bamburwa n'abaturage b'abanyekongo ariko ntibabe babona aho babariza muri iki gihe cy'umwuka mubi ubwo rero ugasanga ni ikibazo cyavutse gikomeye cyane na cyane ko bo barababwira ngo abasirikare banyu baberurira rwose bakababwira ngo abasirikare banyu barimo baratubuza umutekano mu gihugu cyacu ni gute mwebwe mwaza kwisanzurira hano iwacu ni ikibazo rero gikomeza kugaragara ariko ugasanga n'ubundi bakakubwira bati si abacuruzi gusa hari n'abakoraga imirimo iciriritse nk'abajyaga gukora y'ubufundi ubwubatsi n'ubuyede abo ngabo nabo abenshi viza bagiye bagera ku mupaka haba kuri rusizi ya mbere bajya i bukavu bakazamburwa zigateshwa agaciro bakagaruka mu rwanda kugeza ubu rero hari abaturage bake bambuka n'ibyo ariko umwuka ntabwo wifashe neza ku kijyanye n'imibanire hagati y'umuturage w'umunyekongo utuye i bukavu harebana n'u rwanda n'umunyarwanda utuye i rusizi harebana n'i bukavu hanyuma temisitokire umubano hagati y'u rwanda na kongo si ubwa mbere usa nk'aho ujemo agatotsi ugereranije n'ibihe byashize ubu ngubu wavuga ko iki kibazo kiri ku ntera inganite
urebye kugeza ubu ntabwo wavuga ko hari ibirarenga cyangwa se ko byari byakomera ngo bigere mu rwego rwo hejuru ariko nanone ikibazo gihari ni uko ku bijyanye na n'abaturage ahanini ni ikibazo gihita cyigaragaza mu mibereho y'abaturage kuko abantu baturiye hano ku kijyanye n'ubuhahirane nk'abanyarusizi ibicuruzwa kugeza ku mboga basoroma mu mirima yabo babishora ku isoko ry'ibukavu kuvuga rero ngo havutse ikibazo niyo cyaba icy'umunsi umwe cyangwa icy'ibyumweru bike bihita byigaragaza ko byagize ingaruka nini cyane kuko usanga ari abantu benshi babuze uko bagira babuze uko bagenza wenda ntabwo umuntu yabigereranya n'ibyabanje byo havuka amakomfuri ya rume hari imitwe yitwaje intwaro harimo interivansiyo z'igisirikare ariko umuntu yavuga ngo mu gihe ibi nabyo bitatangirirwa hafi ngo uyu mwuka bawucubye ibihugu biganire barebe uburyo babona igisubizo kinyuze mu nzira z'ibiganiro abaturage n'ubundi ubuzima bwabo burahazaharira ibigaragara mu gusoza iki kibazo ahanini kirumvikana cyane ku rwego rwo hejuru urwego rwa perezida ku buryo no ku munsi w'ejo yongeye gushimangira ko nta gushidikanya na guto guhari ko u rwanda rushyigikiye umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ku nzego z'ibanzeho hari ibyo bavuga cyane cyane tuvuge nko ku rwego rw'umujyi wa bukavu cyangwa se intara ya kivu y'epfo
kugeza ubu ku bijyanye ni uretse imiryango ya sosiyete sivire mu biganiro ikora ku maradiyo ya hano hakurya bukavu yo ivuga nayo yeruye yamagana u rwanda ariko ku kijyanye n'abategetsi b'inzego z'ibanze bo ntabwo barimo kuvuga cyane mu buryo bweruye keretse abahagarariye imiryango ya sosiyete sivire nibo bari gukora ibiganiro byeruye bikomeza biri muri wa mujyo n'ubundi wa ya myigaragambyo iheruka yo kwamagana icyo bita ngo uruhare rw'u rwanda mu gufasha umutwe wa emu makumyabiri na gatatu barenzaho bakavuga ngo ni uruhare rw'icyo gihugu mu busahuzi bwo gusahura umutungo w'igihugu cyabo cyane cyane iburasirazuba bwa kongo abategetsi b'inzego z'ibanze rero ntabwo navuga ngo ntabwo bari kwiyegisipurima cyane kuri iyi ngingo basa nk'ababihariye imiryango ya sosiyete sivire yo muri iyi ntara ndetse na bamwe mu bahagarariye amashyaka cyangwa se imitwe ya politiki ariko batari mu nzego z'ubuyobozi ku rwego navuga ngo rwa porovense rw'intara ya kivu y'epfo cyangwa se umujyi wa bukavu ubwawo ariko abavuga cyane muri ibi ngibi urasanga ni abahagarariye imiryango ya sosiyete sivire hanyuma se kuri ibyo bibazo bikeya wari uvuze abacuruzi bato bato bahura nabyo ku ruhande rw'u rwanda hari icyo barimo gukora kugira ngo baganire n'uruhande rwa kongo kugira ngo utwo tubazo duhari natwo tube twakemuka
ku bijyanye n'uruhande rw'u rwanda ikiganiro ejo hashize ku cyumweru guverineri w'intara y'uburengerazuba ari nayo ihana imbibi n'intara ya kivu y'epfo ndetse na kivu ya ruguru ku ruhande rwa kongo habitegeko francois uyobora intara y'uburengerazuba aheruka kuvuga ko agomba kuganira n'abayobozi b'izi ntara zombi yaba kivu ya ruguru na kivu y'epfo akabasaba ko bacungira umutekano abanyarwanda bajya hari bukavu cyangwa se n'igoma nk'uko abanyekongo baza mu rwanda yaba ku gisenyi cyangwa se na hano i kamembe u rwanda rubacungira umutekano
temisitokire mutijima umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanyu duhaye nkureke nawe ukomeze n'imirimo yawe wakoze cyane
murakoze cyane edi rwema akazi keza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika bake ba nyuma hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro inosa wiriwe neza uranyumva inosa inosa uranyumva inosa ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefone ariko dufite jean claude wiriwe
mwiriwe mwiriwe uri hehe
nda mu rusaka muri jambiya ni amahoro
ego ni ukuri turashima nta kibazo igitekerezo cyawe jean claude gerageza niba hari igitekerezo ufite ugitange kuko turi hafi gusoza ikiganiro cyacu
igitekerezo cyangwa ikibazo nari mfite twari ukubaza niba watumire mwatumiye cyangwa n'ikiganiro cyihariye amenyesha amakuru n'abakozi babo ni ikiganiro twakoze twahaga abanyamakuru bacu bakurikiranira hafi ibibera muri congo ndetse tukanaha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo bagire icyo bavuga ku bijyanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa muri congo
ni sawa ikibazo nari gifite ikibazo gusa mbaze yuko ko bavuga ati u rwanda ngo bari rwo rurafasha iyo emergency wayirwana muri congo ubu bakabihakana hanyuma nibyo nayo kongo nayo ikabyagiriza u rwanda ko aribo babiki babikora ese bizaherera hehe bidohera gute ariko byose ndabyibaza cyane ko hoba hari u rwanda ariko ruri inyuma yabyo ese ndabyibaza cyane kuko iyo emergency ntihenze yari igeze kuba ifite ibyuye umutwe cyane mu myaka iheze mu nyuma irateba ingufu zirayiherana aho u rwanda rwari inyuma yayo deni ko yari ukwayo yonyine
urakoze jean claude aho ngaho mu mujyi wa rusaka mu gihugu cya zambia amaherezo yabyo nk'uko wari ubibaje ni ukugerageza tukareba ibizava mu biganiro abakuru b'ibihugu bateganya kuzagirana ubwo nibaza ko hariho hazava umuti cyangwa se inzira y'uko umuti waboneka ndagushimiye cyane nshimire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika na bagenzi banjye hirya no hino twaganiriye muri iki kiganiro nshimire injeniyeri pira hanley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na diodone cyubahiro wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe